Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na Edi Rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
mwaramutse abumviriza radiyo ijwi ry'amerika mwese kuri mikoro muri kumwe na hozine munezero amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida robert mugabe wa zimbabwe yatahutse mu gihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu akaba yari amaze iminsi mu gisagara ca dubai kiri mu bihugu byunze ubumwe by'abarabu aho yari yagiye kwivuza perezida mugabe afise imyaka mirongo icenda n'ibiri bivugwa ko abangamiwe n'amagara abanyagihugu muri zimbabwe baridogera cyane umukuru w'igihugu cyabo aho bavuga ko asa n'uwananiwe gusanura ubutunzi bw'igihugu morgan chingarai yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa zimbabwe avuga ko abanyagihugu bihebuye cyane abahoze mu ntambara abahoze mu ntambara yatumye zimbabwe yikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani akaba aribo bashigikiye cyane intwaro ya perezida mugabe umugambwe uri ku butegetsi zanu pf uheruka uheruka kwirukana kwirukana abategetsi bane mu bagwanye intambara yo kwikukira bahowe kuba bavuze ko perezida mugabe atwaza igitugu perezida mugabe akaba ari we yarongoye igihugu cya zimbabwe kuva cyikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani kuri wa gatandatu niho perezida islam karimov wa, wa uzbekistan yapfubanywe iteka mu itongo ry'abapfuye riri mu ntara ya, Kasa, ya samarkand intara ya mukamwo y'amamuko yiwe perezida karimov yitavye imana afise imyaka mirongo indwi n'umunani akaba ari nawe yarongoye igihugu ca uzbekistan kuva cikukira kikava muri Union Soviétique mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe itangazo ryasohotse rivuga ko perezida Islam Karimov yitavye imana rikaba ritavuze uwuca amusubirira amabanga y'amaribwirizwa shingiro rivuga ko umukuru w'inama nkenguzamateka ari we aheza akaca aba amusubiriye by'agategekanyo umwe mu bategetsi bakuru mu ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Amnesty International yatangaje avuga ko atacizera afise cy'uko leta ya Uzbekistan izohindura ibintu mu guhagarika uguhohotera ubuzima bw'abo batavuga rumwe ibyaranze intwaro ya perezida Islam Karimov abategetsi batari bake babaza batanguye kurungika ubutumwa bwo guhoza umuryango n'abanyagihugu harimo perezida Barack Obama wa leta zunze ubumwe za Amerika na perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu mu gihugu cya Bangladesh Mir Kashim Ali umurongozi mukuru mu idini rya Islam niwe niho yamanikwa aricwa mu gasho kari hafi ya Dhaka ku mugwa mukuru wa Bangladesh Ali yari afise imyaka mirongo itandatu n'itatu akaba yahowe ibyaha byo mu ngwano yakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe ingwano yari yatumye Pakistan yiyonkora kuri Bangladesh Kashim Ali yari yungururije urubanza rwiwe muri sentare nkuru y'igihugu kuri uyu wa kabiri sentare nkuru y'igihugu ikaba yari yahakanye ibirego bya ari ku mu byaha ari aregwamwo kuba harimo kuba yarafunzwe yarafunze umuhungu w'umuyabaga amuhohoterera ubuzima yongera aramwicira mu gasho yarafungiwemwo igihe hari intureka mu gihugu cya Bangladesh intureka zivugwa ko zahitanye abantu bashika ku miliyoni zitatu igihugu cya Bangladesh kimaze iminsi kibangamiwe n'ubwicanyi ubuheruka bukaba bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bateye uburaro buri mu gisagara gisanzwe kibamwo ahanini abaserukira ibihugu byabo aho muri Bangladesh igitero cyahitanye abantu bashika kuri mirongo ibiri abenshi muri abo bakaba ari abanyamahanga ibimenyesha amakuru bikorera mu gihugu cya Turkiya bimenyesha ko Turkiya ibandanya kurungika ibiduga by'ingwano mu buraruko bw'igihugu cya Syria mu gisagara cya Al-Qray Al-Ray kiri mu ntara ya Kilis gushika abagwanyi gufasha abagwanyi ba Syria kugwanya leta ya Kisilamu ibiduga bigera kuri mirongo ibiri nibyo byinjiye mu gihugu cya siriya iri rikaba ribaye irya kabiri turukiya yinjira ku mupaka wa siriya kuva mu kwezi k'umunani ku itariki mirongo ibiri na zine turukiya itanguye ibitero yise efrat shield ibitero ikorana n'abagwanyi ba siriya perezida rajab Tayyip Erdogan wa turukiya akaba yatangaje kuri uyu wa gatandatu ahari mu nama y'umugwi mu nama y'abategetsi b'umugwi G20 iriko ibera mu gisagara ca Hangzhou mu gihugu cy'ubushinwa ko iterabwoba ari ikibazo kizofata umwanya utari muto perezida Erdogan aho yashika muri iyo nama akaba yabonanye mu mwiherero n'umunyamabanga mukuru wa onu Ban Ki-moon muri urwo rugendo ategekanya kandi kuzobonana na perezida Barack Obama wa leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na perezida Vladimir Putin w'uburusiya ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu perezida Barack Obama wa leta zunze ubumwe za Amerika niho yashika mu gihugu ca Hanzo kiri mu gihugu cy'ubushinwa ahagiye kubera ahagiye kubera inama y'abategetsi mu isi inama y'umugwi G20
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda leta yabanje kubisobanurira abaturage turabyumva cyane abaturage bagahabwa uburenganzira bwo kwemeza ikikwiriye kwera muri ubwo butaka
bakunzi b'ikiganiro ejo ngira ngo mumaze kumva ko uyu munsi turi buganire ku buhinzi maze twibande ku guhuza ubutaka tubibutse ko urari uruhererekane rw'ibiganiro ku ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zigamije inyungu rusange nicole ndagusuhuje cyane yego crispin ndakwikirije umeze ute ameze neza cyane nicole kandi n'abadukurikiye nkeka ko bameze neza Mm, nabo turabasuhuje cyane kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi
nicole iki ni ikiganiro cya gatatu mu ruhererekane rw'ibiganiro ku ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zigamije inyungu rusange yego twahereye ku manegeka twibanda ku kimenyetso cya towa kiranga ko aho kiri hashobora kuba haterwa n'inkangu cyangwa ibiza Mm, naho mu kiganiro cyatambutse ubushize twagarutse ku nganda zikora imyenda mu rwanda maze tuganira ku ihezwa ry'imyenda ya caguwa crispin well reka tubanze twumve ubutumwa abakunzi bacu badusangije kuri iyi caguwa yego ariko bakunzi bacu nimukureho urushinge turagaruka tuganira ku buhinzi maze twibande ku guhuza ubutaka
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yuth eco akadomo org twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo uyu ni wa mwanya twariye kubagezaho ibitekerezo byanyu ku biganiro byatambutse ariko mu gutangira twakibukiranya insanganyamatsiko y'ikiganiro cyatambutse ubushize aho yagarukaga ku ihagarikwa ry'imyenda ya caguwa igasimburwa n'ikorerwa mu rwanda reka ubu butumwa tubuhere ku bwa bitonzi manuel uri i nyabikenke aragira ati caguwa yafashaga abantu b'ingeri zitandukanye bitewe n'ubushobozi bafite mu buryo bwa mikoro kuko ntiyari ihenze ariko arakomeza avuga ko tutakwirengagiza ko ifite uburambe bitandukanye n'imyenda iba ari mishya ivuye mu nganda izwi nka mangazi yasoje ubutumwa bwe avuga ko abantu bazageraho bakamenyera iyakorewe mu rwanda uko imyumvire izagenda ihinduka naho uwiringiyimana jean claude uri mu karere ka muhanga mu butumwa bwe aratanga igitekerezo avuga ko caguwa yagakwiriye gucika ariko inganda zikongera imyenda zishyira ku isoko kandi ku giciro cyorohera buri muturarwanda wese dukomereje ku butumwa bwa Etienne uri mu karere ka bugesera aho ni mu burasirazuba bw'u rwanda ku giti cye aravuga ko caguwa ntacyo yari itwaye ariko ko hagakozwe imyenda nayo ikaza ku isoko igahangana n'iyo caguwa naho abakiriya bakazihitiramo reka ubu butumwa tubuhinire ku bwa alex ku gisozi aravuga ko ashima cyane inama bakura mu biganiro tubagezaho mu kiganiro ejo ndetse no mu ikinamico nyiramubandi rero bakunzi b'ikiganiro ejo umwanya nk'uyu nakagaruka mwabanye nangiye Maurice shyaka mfatanyije na mugenzi wanjye w'icyeza christelle
iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika kuri mikoro mugiye kubana nanjye nicole muziranenge hamwe na mugenzi wanjye crispem zero aho tugiye kuganira ku guhuza ubutaka hagamijwe inyungu rusange Mm. Nicole burya kuva kera na kare mu Rwanda rwo hambere ubuhinzi bwagiye buba umusingi w'iterambere ry'igihugu Yego.
ariko bitewe n'ihindagurika ry'ibihe hagenda havuka ubundi buryo bwo gukomeza gukora ubu buhinzi ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nibwo mu rwanda hatangijwe uburyo bwo guhuza ubutaka maze bitewe n'uko ubutaka bumeze abaturage bagahuza imirima yabo Mm.
bagahingira hamwe kandi bagahinga imbuto imwe ishobora gutanga umusaruro kurusha izindi kuri ubwo butaka mu gace runaka yego guhinga muri ubwo buryo bifasha abaturage kubonera umusaruro wabo isoko icyarimwe kuko aba ari mwinshi bityo ugakwirakwizwa mu gihugu cyose ndetse ugasagurirwa n'amasoko yo hanze gusa crispin Mm.
iyi gahunda yo guhuza ubutaka hagahingwa igihingwa kimwe ntivugwaho kimwe n'abanyarwanda by'umwihariko abatunzwe n'ubuhinzi Eh, birumvikana reka twumve icyo abahinzi batandukanye babitekerezaho
kera wahingaga utwo tujumba utwo duke ugasanga si ugiye kubihaha ku isoko ahubwo uri bubyikurire mu murima wawe ngewe rero muri rusange kuko mbona barabihinduye ngo duhinge ikintu kimwe ngo duhuze ubutaka mbona byaratubangamiye cyane
kera iyo umuntu wenda yajyaga ahinga wenyine wasangaga hari igihe ashobora guhinga yakweza imyaka mu kwezi kumwe akaba yiri yayimaze ariko iyi gahunda yo guhuza ubutaka ubona ko iyo ushatse guhunika hari ibyo utanga bakaguhunikira mu kigega ku buryo byazagufasha nyuma y'igihe gitoya
iyo muhuje ubutaka mugahinga igihingwa kimwe mukabona n'isoko muzagemuramo igihingwa cyanyu biba byiza hatabayeho kuboneka ku isoko nta kintu byaba bimariye umuntu
ikibazo ni uko umuntu ahinga igihingwa kimwe akabura isoko agemuramo
mu kuvangavanga igihombo twabonagamo umuntu yageraga umurima agashyiramo imyumbati amateke ibishyimbo mbese akajagari bigatuma umuntu atabona umusaruro uhagije
reka dushimire abakunzi b'ikiganiro ejo bakomeje kudusangiza ubutumwa yaba ibitekerezo inyunganizi ndetse n'ingero zo guhuza ubutaka ese nka mudukurikiye aho muherereye hose mutekereza iki kuri iyi gahunda yo guhuza ubutaka ku iterambere ry'ubuhinzi nyirizina abahinzi ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
Ah, tudatinze nikore reka tunyarukire mu burasirazuba bw'u rwanda aho dusanga itsinda ry'abahinzi bahurije hamwe ubutaka nuko biyemeza guhinga igihingwa kimwe ariko nabo byatangiye batabyumva neza ariko ubu amata yabyaye amavuta ese bahuje gute ubutaka ni ikihe gihingwa se bahinga bafatanyije byinshi kuri aba bahinzi ni mu nkuru twateguriwe na bagenzi bacu ive nkuye mu ruge na christela uwikeza
haje abantu nyine bashinzwe iby'ubutaka batwigisha uburyo bagomba kudukorera amatarasi y'indinganire ayo materasi y'indinganire avugwa n'uyu muhinzi ari mu murenge wa kabare ya kabiri ho mu karere ka kayonza akaba ku isonga mu byatumye bahuza ubutaka biciye mu matsinda mato mato nayo yaremye koperative ebyiri zitandukanye uyu muhinzi aravuga icyo bimumariye guhuza ubutaka no gukorera muri koperative byo gukorera hamwe mu matsinda bifasha nk'icyo umuturage mu- mugirana inama noneho wenda byaba ari nko gufata nk'ifumbire we mva- mvaruganda cyangwa se y'imborera mukayibona ku buryo bworoshye ku buryo ndetse bana ni kuriya kugabanya intuze ibiciro kubagabanyira Eh, ibyo rero nabyo bituma mworohererwa kugira gute kubona iyo nyongeramusaruro uretse ugaragaza ko guhuza ubutaka no gukorera muri koperative bifasha kubona imbuto n'ifumbire bagenzi be nabo basanga byarakemuye ikibazo cy'isoko ry'umusaruro wabo ni ukuvuga ngo ifasha guha amafaranga abaturage kugira ngo badasesagura imitungo yabo bya bigori bejeje bakaza bati ukajya kuri koperative ikavuga ati ngewe mm, mfite ibigori bingana gutya none nkeneye amafaranga runaka bakagufasha ko hari amafaranga baguha ukagenda ugasaruza ibigori byawe ukabijyana kuri koperative bakabigurisha ku giciro cyiza kitari i- icy'abamamyi mu giturage aba bahinzi bo mu mudugudu wa kibuye bahamya ko bagiye bahuza ubutaka bashingiye ku buryo amasambu yegeranye ngo bahinge igihingwa kimwe munezero silvestre ni umuyobozi w'itsinda rya viziyo rimwe mu matsinda menshi agize koperative imbere heza viziyo yavutse ku bw'umushinga ruwaho bamaze kudutunganyiriza ubutaka eh, biba ngombwa ko duhuriza hamwe tugakora itsinda itsinda rigizwe n'abantu kuva ku bantu cumi na batanu kugera kuri makumyabiri bahuje ubutaka begeranye ubwo butaka butunganyije baducira amaterasi y'indinganire noneho biba ngombwa ko twihuza hamwe ngo mu- mu buryo bwo guhinga igihingwa kimwe kugira ngo tuzabone mu- aho tugurishiriza umusaruro wacu tu- tumaze gusarura Eh, igihingwa kimwe duhinga ni ibigori na soya Nubwo benshi muri aba bahinzi basa nk'abarata ibyiza byo kuba muri koperative z'abahinzi bahuje ubutaka, hari abavuga ko hari igihe basabwa guhinga ibihingwa bitajyanye n'ahantu.
bitewe n'uko iyo bavuze guhuza ubutaka ni uguhinga igihingwa kimwe wenda bakavuga ngo ni uguhinga ibigori ariko nyamara wowe ubutaka bwawe ugendeye kuri ayo matsinda ugasanga aho ngaho ntihajyanye n'ibyo ugomba kuhahinga bikaba ngombwa ukabona ugize ubusubiranyuma
ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri imeri yacu ariyo feedback ejo at gmail com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugiye ahashakira gukandikamo ijambo ejo youth echo mu magambo afatanye
ndabashishikariza gukura amaboko mu mifuka
crispe minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri yatangaje ko nyuma y'aho u rwanda rutangiye gahunda yo guhuza ubutaka rwatangiye kwihaza mu biribwa icyo twakwita food security mu ndimi z'amahanga yego kandi nicole burya iterambere rijya gukwira mu gihugu ryahereye ku baturage Cyane.
aha ndavuga abahinzi nyirizina abakora umwuga w'ubuhinzi Ah, noneho reka twumve ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zo guhuza ubutaka hagamijwe inyungu rusange ni mu kiganiro kirambuye mugenzi wacu tabara pacifique yagiranye na charles murekezi umukozi wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ishami rishinzwe iterambere ry'ubuhinzi
ishyirwa mu bikorwa iyo gahunda y'ihuje ubutaka ikurwa hasi ku midugudu n'imirenge ku bufatanye bw'abahinzi n'abashinzwe ubuhinzi kuri uru rwego bakumvikana ahantu hazahingwa ibihingwa ibyo ngibyo byatoranijwe igihingwa kimwe buri site hakabamo na gahunda yo gusimburanya bitewe na amabwiriza tugenderaho mu buhinzi no guhuza ya gahunda dufite yo kuzamura ubukungu bw'igihugu no kugabanya ubukene ah, iyi gahunda iyo byose irabijyana iyi gahunda imaze imyaka icumi ese noneho ni ibiki imaze kugera n'uwe musaruro wayo mu rusange umusaruro warazamutse w'ibihingwa biribwa cyane cyane urugero ni ibigori byazamutse inshuro eshanu bivuze ku ngano byo byazamuka kuri gatatu ibirayi ibishyimbo soya eh, byazamutse inshuro ebyiri Oh, ugerebye ku muceri byazamutse kuri mirongo itatu ku ijana kongera k'umusaruro byafashije abahinzi no gusagurira amasoko bikanabafasha kubona amafaranga no kwikorera utuntu tundi ndetse mu myaka itanu ya mbere miliyoni imwe y'abanyarwanda bavuye mu bukene binyuze muri iyo gahunda ubu ngubu leta yagiye ishyiramo imbaraga yo kubaka ubuhunikiro aho bashobora gufata wa musaruro ukabikwa neza ku buryo hagabanyuka kwa gutakara k'umusaruro habayemo n'ikibazo cy'amasoko Am, ni ukuvuga ko ubu ngubu icyo ngicyo nicyo ah, dukora guhuza abahinzi n'abari babagurira umusaruro dufatanyije na minicom aho ah, minicom ivuga n'abacuruzi banini igihe umusaruro uboneka dukora amanama tukumvikana ku giciro ab'inganda n'abacuruzi bandi tukabahuza n'abariya bafite umusaruro hari ubwo twajyaga tujya kuri tere kuganiriza n'abaturage aho basanzwe b'abahinzi bagiye banyura muri izo gahunda bakatubwira ati iyi gahunda mu by'ukuri ngewe ubundi mu busanzwe nabaga mfite umurima wanjye hano hakaba hari udushimbo hano utugori Ibi- ibyo ngibyo bikamfasha mu mibereho yanjye ariko none ubu ngubu twahuje ubutaka nhinga ibigori ngategereza yuko bizera ibiki muri cya gihe ngitegereje ko bizera inzara iba irimo iranyica ese nk'abo ngabo bagenda babu- bagaragaza imbogamizi mujya mu- mubimenya ese nimba mubimenya noneho mubakorera iki niba uhinga tugomba kuvamo iriya gahunda yo guhinga twihaza gusa bagahinga nk'umwuga kandi bikabagirira mu kamaro kandi ba- ni ukuvuga ko umuhinzi arahinga igihingwa kimufitiye akamaro Eh, ni ukuvuga ko turakomeza guhozaho kubigisha bakoreshe kubafasha begera gukora biriya byangombwa byose bazamura umusaruro ku buryo bufatika Rwanda nimuze dushyigikirane eh, kandi twiteze imbere eh, twubakane ejo hazaza reka dushimire murekezi Charles usobanuye neza iyi gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ryo guhuza ubutaka yego reka tumushimire cyane ubundi dukurikire ikinamico nyiramubande nicole reka tuyikurikire tudatinze turagaruka mu kanya
duherukana mama yusufu ababajwe n'uko mbegeti na gakuru batahaye animateri ruswa anababwira ngo banywe ku rumogi byaje kugenda gutya kurikira
tonto Oui.
ngeze aha ngaho utangeza ku marembo y'ikigo ukandaburiza Écoutez, c'est- merci boku ufite umpaye kuko nari kugera ahananiwe n'amaguru yuzuye ivumbi pe ariko menya ubu Mm.
kuva ufite wasiwasi bite Hmm?
aha muri se wigiye ku kigo hagutwara iki
tonto Oui.
ni ukuri urakoze cyane aha nta kibazo reka mbemo ariko menya ubu Mm.
uretse kuvamo Mm.
yego ko sirukanswa n'iki simbwira ukuntu utaje kundeba kandi nakwiye ngo utaze kundeba mu rugo tonto Eh, telefone yahise yikupa ntumvishe ibintu mbwiye rwose Mm.
none se ubundi Mm.
ushimara iminsi yose utaje kundeba Hmm? ntabwo uba unyeneye tonto ndakumva rwose ndacyafite n'ubwoba ko wakongera ukansaba ko dukora bimwe twakoze urashaka ni kumbura?
ukuri kandi narababaye pe narabitinye cyane maze nari nagize ubwoba ngo ndatwite Oh, minyoni humura Mhm.
rwose uzaze nta kibazo sibyo Oya.
nta kibazo uzongera kugira ni ukuri sibyo
mama we mama we Eh, wagarutse ukangurira rwose ko umaze kuzenguruka in- inshuro ebyiri nta kindi gitoki uri bubone nk'iki reba ni ukuri mpahira ni cyiza cyane kereka ni ukuraho magana atanu rwose yose koko erega n'amafaranga yarabuze ni rwose nari nkuguriye n'ubwo uri kwanga kugabanya gabanya rwose tugure mada gabanya rwose oya kugabanya rwose ndagabana ngaho reka ngo ukureho magana abiri ariko n'utaha uzazungurira Magana abiri se, ah.
kandi ndabizi kiri Nawe uherwe bukuryohere pe iyi nugaruka uzaza ubaza kantengwa kantengwa kantengwa wo mu ruhiza iyo naje mba niyicariye hano aha ndumva ahubwo tunaturanye yego nanjye nitwa mama sabina mba mu nkambi ya rwejuru rwejuru umuntu aba yarambiwe kurya indyo imwe akavuga ngo reka arebe ko yahinduramo gakeya nta bundi niba byoroshye yego rwose yo naho ubundi turi abaturanyi disi ahubwo ni ukumbwira nkajya nkuzanira mu nkambi rwose aho kugira ngo tujye duhurira mu Aha, isoko mu nkambi se, amafaranga yaho.
akanyeka ko n'abandi baba bakeneye ibitoki ahubwo wajya umuzana bo nkabazanira mwabaye benshi cyangwa ukaza mu ruhiza aha amafaranga yo mu nkambi se we ntuyazi nzajya ncunga abo duhingira batwishyuye nkubwire ndabizi mama sabine ahubwo reka tunatahane ngaho se inanagutwaze ni ukuri narindi kwibaza uburyo ngiterura ngize imana rwose ngo tujyane gusa abantu buriya nibabona ngiye nkikoreye ariko reka na bari bugira ngo nahombye ngishubijeyo nyitwariza nyitwariza rekana n'abo bantu rwose yewe yewe mama sabine ahubwo nzanakwisurira ni karibu rwose Mm.
cuza ukuntu tuba dukeneye abantu badusura hariya mu muhanda ni ukuri rwose nzagusura gusa nawe ntibyakubuza kujya uza mu ruhiza mu ruhiza rwose uhageze wabaza ngo kwa gatsimbanye niyo ngo kwa gaki barahazi bose kwa gatsimbanye gatsimbanye umugabo wanyu iryo zina ndumva atari ubwa mbere rinjiye mu matwi ndumva.
iwanjye papiyasi akunda kurivuga papiyasi
ariko uzi ko aribyo amaze iminsi numva papa avuga ehe uzi ko papa amaze iminsi ankurikirana ambaza abantu dukorana imyitozo y'igare we.
ambuza guca mu rubiza kumbe njyewe sinkamenya ibyo ari byo
shasabi ibazaho umuyomba na papa wawe banambuza no gukundana n'umuhungu nihebeye abana ngo nuko ari uwo hanze y'inkambi kada sha ngo kandi se baramuziza iki ngo nuko bafitanye ibibazo na se mbese ibintu ntibyoroshe pe barakataje mu gutandukanya abantu pe ntambo ariko niyo yaba yaramuhemukiye ntibigomba gushyirwa mu bantu bose si byo se ngo natwe twumve ko ubwo buri wese aturwanya none se mbaba karame waje tukajya gusangira tukanareba niba hari icyo twakora mu guhindura imyumvire y'abariya babyeyi bacu
segiti ko mperuka gushaka ibibanza byararangiye uyu ni umugabo mura- muratambagira urutoki rwanjye mushaka ntabyo uzi se ntabyo nzi uyu ni umukozi wa banki turi kureba umutungo wawe ugomba kugurishwa ngo hishyurwe nyine amafaranga usabwa wanze kwishyura Eh, turebe niba azavamo shuhu ngaho muzagira mute turebe ko azavamo ariko ubanza ari uko ubaye gitifu uba ahari akaba ariyo mpamvu utanze njyewe gatsimbanye Hi, wazabanje ukamiz- ukamenya uko nteye nta n'isoni ariko uko utera ibyo bigiye gutuma nyine hatezwa cyamunara ibyawe Ha, betezi.
kuko twagutumyeho kenshi ntiwaboneka Hmm? none ugomba gukosorwa nyine kuko iyo myitwarire yawe rwose ntabwo ikwiye nyine
ariko naramuwe pe mwanshatse naragiye isafari none horoje abakozi ba banki Safari?
ngo murebe aho muzateza cyamunara wateje ibyaskose ahubwo se wamubwi- wamu- wamubwiye banki yabo ikampa amafaranga nishyura akareba bika amafaranga Ewe, gatsimbanye urasetsa rwose ndasetsa Uransekeje Eh, rwose.
giti urumva ndi kugusetsa okay reka nze noneho mbare akazi mumenye uwo ndi wongeye ugatsimbanya
ariko ko sabine yatinze kugera mu rugo noneho namuhorora tukaba turangije no kurya ataraza umva sabina we mureke niyo yatinda nta kibazo mba ngufitiye icyizere umukobwa wanjye ampesha ishema aho ari hose aba ari mu bifite umumaro nta kibazo rwose mureke ariko iyo mbyara umukobwa akaba ikirara nari kumumanika cyangwa nkamuroha ayo niyo wivugira Ha.
keretse utamubyara ahubwo se iki gitoki ko kiryoshye gishize wa yewe ze wakiguriye ni ubwa mbere mbonye urya igitoki ushishikaye ayo pe sigaze gute nakigura umudamu umutima mwiza wo mu Yumva.
buriza maze twanibwiranye yambwiye ko umugabo we yitwa gatsimbanye
ariko uru ni urwandiko narakubwiye wa Ariko mugore se ibyo bigenda- uzanira mu ariko- rugo ariko mana Eh, eh, eh, urashaka kumvira ko ndi igitoki cyavuye mu isambu yagapfusha amagara agatsimbanye ariko wa mana mugore we ubu ngaburinzi ko koko mana yanjye yego ko mana yanjye ariko se noneho mana yanjye ibi ni biki none se ibyo nabyo ni ikibazo umugore we ni umunyamutima mwiza rwose ntahahuriye n'uwo gatsimbanye uhora umbwira arakatsindwa ngewe sinararanira ibiryo byavuyemo kwa gatsimbanye mu nda yanjye njyaho papiyasi nshakira ikineri sesemi yego ko bikira amarira maze ni mbisore ariko wabaye utwavuga gatsimbanye yaranyinjiriye gatsimbanye koko kakuma ibirori bishe ariko mbega ubugumu mbega ubugumu
ariko si urumva bazateza cyamunara iriya nzu yanjye yo ku muhanda n'iriya sambu yanjye yose nkabemerera utabemerera se ubundi se ubundi nabyemera abana banjye naza bahumura ajya nkwiye si uko se Eh, none se ubundi twabasabye umwanya wo kuba baretse tukareba ko twabona amafaranga yo kwishyura wenda ibyo birumvikana Eh, ahubwo akira n'aya ntaza kuyatanayo hano hano ndakuzi wa mugani wawe ese ubundi wakigurishirije he ko mbona udatinze yora
yewe Eh.
reka nageze mu isoko Eh.
mpita mbona umuntu ukigurira Uwo rwose mukiriya ako kanya ahita agushashura.
ahari ahari wikorera ubucuruzi bw'ibitoki nawe ushoboye gucuruza rwose ahubwo icyanakubwira ko nakigurishije n'umudamu wa hano mu nkambi ya ngo ngo ngo ngo ngo hehe ariko kantengwa kantengwa nzakugira nte koko ubu nta n'isoni ugira ntagatanga undi muntu waguhaye ibifaranga bishaje gutya yamvira mbese ubu ibifaranga bishaje urumva nta kintu kibyishe inyuma nta n'isoni we ubu koko isambu yangira igaburiye bari abagome bo mu nkambi ariko gatsimbanye umugabo wanjye ntabwo byumva rwose wazaretse urwo rwango wishyizemo koko Eh, ubu iyi si tugendaho wayikwishyuza Eh, wayishyura iki bose bayishyura iki ko banyanga Ko ko ubwo se banyanga.
ayo mbonye sinzakuvuza aho imitima yagushwaratuyemo amaso wenda nkagumana ibisebe byanjye ariko iyo igitoki cyanjye ntikijye mu nkambi nta n'isoni ngaho yampana ubu se usanze ibi bifaranga bishaje gutya babinyidogeyemo koko kurageramo ubu ntabwo wawupfakaye ngaho nimba yafitiye ubwoba yampereza njya kwiguramo igitenge kenyera rero
igarura amajwi gatsimbanya akomeje urwango yanga abo mu nkambi hagati aho no mu nkambi ntibamwumva bizaherera he naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na bisangwa nganji benjamin ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
nicole ntereye akajisho ku isaha mbona amasaha ari kunyaruka cyane capu capu turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo gusa twabibutsa ko twaganiriye ku buhinzi aho twibanze ku guhuza ubutaka ego abahinzi badusangije uko babona iyi gahunda yo guhuza ubutaka bityo dukomereza kuri koperative y'abahinzi bahuje ubutaka bikabateza imbere charles murekezi umukozi wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ishami rishinzwe iterambere ry'ubuhinzi yasobanuye ko iyi gahunda ihera mu midugudu ese mwe twabanye muri iki kiganiro mutekereza iki kuri gahunda yo guhuza ubutaka mu iterambere yaba iry'ubuhinzi ku bahinzi ubwabo ndetse n'igihugu
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
kuri mikoro mwabanye nanjye nicole umuziranenge mfatanyije na mugenzi wanjye kirisipe mizero na horoje nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro gahunda z'ijwi rya amerika zirakomeza ikiganiro ejo tugihiniha nikola naho ubutaha uwiteka akomeze kubarinda cawo
kubaka amahoro arambye turwanyoterwa ndetse n'andi makimbirane duharanire kwikemurira ibibazo